Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 2225 fi 31 Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan wixataa adoolessa 5 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 28 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii olaanaan har'a Finfinneetti shakkamtoota ammaan dura yakka ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaan walqabatee hidhaman afur keessaa sadii irratti balleessaa muree jira. Aangawoonni Wuhaat ibsawwan deddeebisanii baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa Maqalee dabalatee naannolee Tigraay keessaa ba'uunsaa injifatamee akka ta'e himaniyyuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed garuu ibsaarra paarlaamaa biyyattiif kennaniin mootummaan isaanii qorannoo geggeessuudhaan tarkaanfii fudhate akka ta'e dubbatan. Yoohaatiin kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan ammaan dura labseef haalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyusariin tamsaasarraa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Mootigisti Gammeetii oduuf gara jaallanittan sin dabarsa.
attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalarraaf qabnu kunoo raayyaan ittisa biyyaa bulchiisa naannoo tigraay keessaa ka'ee deemsa baatii tokko caalaa fudhateen ta'uu fi gama adda afuriin ta'uu muummichi ministeeraa abiy ahmed har'a ibsanii jiru walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo tigraay keessaa gidduu seensa olaanaa akka qabu hedduu biratti walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan hin barbaadamne ta'uu har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan dr abiy kaayyoon kanaas tigraayin dabalatee itiyoophiyaa dadhabsiisuufi jedhan kana laalchisee gabaasaa kennedy abaata finfinneerraa ergi tujubeet dhiyeessa.
manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa shanaffaa waggaa hojii ja'affaa irratti walga'ii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa abiy ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo tigraay isa ijoodha. mootummaan federaalaa raayyaa waraana isaa naannoo tigraay keessaa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra gahuuf seera itiyoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamu dubbatan gama kanaan fakkeenyaaf eertiraan itiyoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite ka tuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeniinsa humnootii alaamar. ammas walitti bu'iinsa naannoo tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ተዋጉ። መቼም ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ሲዋጉ ሁሉ ሀሳብ፣ ሁሉ ፍላጎት፣ ሁሉ ትጥቅ፣ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ኤርትራፍ ኢትዮጵያን ወጎተ ሶዶማፍ ወልወራናን ኤጋን ኤርትራፍ ኢትዮጵያን ወጎተ ሶዶማፍ እና ወልወራናን ያድ መርትኑ ፌዲን ሁንዱምቱ ሂዳኑን መርት በጀት መርትኑ ከንሳኒ ቱረ ጀኔ ኦፊ ኬኘ ጎወምስን ዱበ ኬኘ ሁምኖተ ጉርጉዶቱ ቱረን ስሪት ከን ወልኑ ያችሰን ማል እርገተን ኤርትራ ሼ ደደብዴፍ እንኩቶፍት ኢትዮጵያ ሼ ደደብዴፍ እንኩቶፍቴ ኡመን ነማፍ ቀቤኛ የዱት ዱሜ ሃለ ትግራይ ከን አማይ እናላል akka tilmaama kootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti akkasumatti wal nyaachaa tigraay ishee kutoofteef itiyoophiyaa ishee kutoofte arguu sanumaan immoo amaara oromoo jechuudhaan amaara hunkutaa'eef oromiyaa hunkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra innaa alabaan immoo yukireeniin argineerra maaltu ta'aa jira achitti yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti ka ta'aa jiru wal fakkaataa taatoleen booda jiran maal fakkaatu. Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan. Aanga'oonni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itoophiyaa Maqalee dabale naannoo sana keessaa kan ba'e injifatameeti jechuun ibsanis muummichi ministeeraa abiy garuu qorannaa geggeessine jedhan ittaansee mootummaan isaanii waraana kan gamasii baaseef yeroon aara galfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas itoophiyaan rakkoolee kabiroo ishee mudate irratti fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru kunis utuu murtaa'in dura kutaalee hawaasaa naannoo tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaaniif hooggana waraanaa waliin mariin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru raayyaan waraana naannoo tigraay dhiisee kabae murna afuritti ramee adeemsa baatii tokko ol fudhateen ta'ullee dubbatanii jiran. filannoo waxabajjii kudha afurii waliin kan wal qabateen ibsa kennan irratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiisellee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii filannoo dabalate qaamotii adda addaa galateeffataniiru caasaan mootummaa kanan gammaatti ture akka itti fufu fedhii mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'uu dubbataniiru. qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeerichaa imbaasiileef waajjiraalee qoonsilaa jaatama jiran keessaa kanneen soddoma ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru weerara koovid kudha sagaliin wal qabatee waggaa shaniif kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa ja'affaaf kan ture manni maree bakka bu'ootaa walga'iisaa addaa arfaffaa har'a geggeesseen bajata qarshii biliyoona dhibba shaniif biliyoona jaatamii tokkoof tuqaa jaatamii torbaa raggaasisee jira.
dhukaasa dhaabinsa tolfameen raayyaan ittisaa magaalaa maqalee keessaa ba'uu dhufee kan mootummaan itiyoophiyaa garee shororkaattiin jedhu tplf magaalaa maqalee fi magaalaalee kanneen biroo seenuun jiraattota naannoo irratti haleellaa geessisaa kan jiru ta'uu qulqulleessaan odeeffannoo labsii yeroo hatattamaa beeksisee jira maqalee fi magaalota kanneen biroo keessatti bulchiinsa yeroo turee fi raayyaa ittisa waliin waltaatan kanneen ittiin jedhe namoota nagaa ajjeesaa akka jiru kunis hanqina dhiyeessii gargaarsa dhala namaa hammeessuusaa ibseera kana malees dhukaasa dhaabiinsi mootummaan labse irratti kan ofii tolfachuu dhiise itiyoophiyaaf hawaasa addunyaa olola injifannoo kan sobaan gowwomsuun dhageettii argachuuf yaalii godhuun kanneen gargaarsa dhala namaa fi nageenya lammiiwwan isaatii yaaddoo guddaa keessa galchaa akka jiru kanas itiyoophiyaaf hawaasni addunyaa hubachuu qabaa jedha ibsi ba'e. golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummoota dhimma tigraay irratti ifatti jimaata darbee walga'ii kan gaggeesse yoo ta'u humnootiin tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa gochuu akka qaban tokkummaan mootummoota hubachiisee jira kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hambisuuf rakkoo biyyattii keessaa furmaata gama siyaasaa arguuf gargaara jedhamee jira yeroo ammaa uummanni kuma dhibba afur caalaan beelaaf saaxilamuun ibsameera. walga'ii ejjennaan lama irratti calaqqifame kanaan ameerikaan ammayyuu mootummaan itiyoophiyaa gargaarsi dhala namaa dhaqqabuu isaa mirkaneessuun itti gaafatamarra jiru ba'uu akka qabuu fi gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa isa dhugaarra akka ga'aniif gaafattee jirti tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteets linda toomaas giriinfiild loltoonni itiyoophiyaa maqalee keessaa yeroo ba'an waajjiroota gargaarsa dhala namaa saamuu fi meeshaalee quunnamtii barbadeessuu isaanii kan ibsan yoo ta'u meeshaalee saaman mara deebisuu qabu jedhaniiru namoota tigraay keessatti rakkataa jiran isa kanaan duraa caalaa amma dhaqqabuun akka barbaachisu ibsanii gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa isa dhugaa tolfachuun mariif akka gattaa'an gaafatan mariin kunis humnootii tigraay akka dabalatu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru raashaan dhimmi tigraay dhimma keessoo kan itiyoophiyaati jetti miseensonni gola nagaa eegumsaa qormaata adda addaa kan itiyoophiyaa keessaa sirnaan hubachuun yaalii biyyattiin gochaa jirtu akka deeggaraniif bakka bu'aan itiyoophiyaa gaafachuu isaanii kennedy abaate finfinneerraa gabaaseera. naayijeeriyaa kaaba dhiyaa bakka hojjetoonni hospitaalaa jiraatan keessa hidhattoonni mucaan umriin waggaa tokko kan neersii dabalate namoota hanga saddeetii butanii fudhachuun ibsamee jira kana malees hidhattoonni kun buufata poolisii naannoo sana jiru haleeluu isaanii poolisootaaf aangawoonni hospitaalaa ibsanii jiran kutaa kaadunaa keessatti hidhattoonni namoota butanii fudhachuu fi gadhiisuuf immoo gumaa gaafachuun irra deddeebi'ee gaggeeffamaa jira. bakka zariyaa jedhamu kanatti hospitaala sadarkaa guutuu biyyaa kan dhukkuba sombaa fi qurcummaa itti wal'aanantu argama. hospitaala kana irratti haleellaan yeroo gaggeeffamu kun yeroo sadaffaaf ta'uusaati. haleellaan kun dilbata kaleessaa ganama kan gaggeeffame ta'uu dubbi himtuun hospitaalichaa rooytarsiif ibsanii jiru. oduun ammaaf qabnu kana.
kadhagaa jirtan as waashinteen diisii irraa kadhabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. manni murtii olaanaan ajjeechaa aartistaa Haacaaluu Hundeessaatiin namoota shakkamanii hidhaman afur keessaa sadii irratti balleessaa muree jira. Har'a mana murtii olaanaa Lidataa Dhaddacha Farrashoor keessummaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaatti dhiyaatanii kanneen murtiin balleessummaa itti murame himatamaa tokkoffaa Xilaayyaamii lammaffaa Kabbadaa Gammachuu fi sadaffaa Abdii Alamaayyoo ta'uun beekamee jira. Tsaayaa Daamxootuu Finfinneerraa gabaase.
Manni murtii olaanaa Lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaa namoota afur ajjeechaa artista Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamanii himataman keessaa namoonni sadii balleessitootaa jechuun murteesseera. Himatamtuu afraffaa Laamroot Kamaalirraa kan hafe himatamtoonni sadeen himatamaa tokkoffaan Xilaayyaamii lammaffaan Kabbadaa Gammachuu fi himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo balleessitoota akka ta'an manni murtii kun ragaa namaa fi barreeffamaatiin mirkaneeffadheeraa jechuun ibseera. Manni murtii kun ragaalee abbaan alangaa dhiyeesse kan barreeffamaa fi namaa jecha amantaaf waakkii kan himatamtootaa akkasumas ragaalee ittisaa kan himatamtootaa dhaggeeffachuusaa ibseera. himatamaa tokkoffaan xilaayyaamii jecha amantaaf waakkiisaa wayita kenne an Haacaaluu hin ajjeesne na dirqamsiisanii humnaan reebicha hamaa waan poolisiin irratti raawwateef dirqameen jecha koo kennee jechuun mana murtiitiif ibsuusaa kan eere dhaddachi kun reebichi nama kanarratti raawwatamuu ragaan ibsu kan hin jirre ta'uu fi yeroo jecha isaa poolisiidhaaf kennu wantoonni dhiibbaan irra ga'uu agarsiisan suur sagalee waraabame irratti kan hin argamne ta'uu hubadheera. kanaaf ergama fudhatee hacaaluu ajjeeseeraa kan jedhame xilaayyaamii ragaa barreeffamaa fi namaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse akka ofirraa ittisuuf ragaa dhiyeeffatee ragaan ittisaasaas jechi isaan kennan waan wal faallese ta'uusaatiin yakka ittiin himatame labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuu bahe lakkoofsa kudha tokko torbaatamii ja'a muraa kuma lamaaf kudha lamaa darbee waan argameef balleessummaan irratti muramuu manni murtii kun ibsee jira. manni murtii kun himatamaa lammaffaa kabbadaa gammachuus balleessummaan murtee irratti dabarseera namni kun akka inni balleesse ragaan itti mirkanaa'e keessaa tokko haasaa inni bilbila isaan taasise akka ta'es ibsameera kabbadaa gammachuu wayita barbaadamaa turetti dhokachaa kan turee fi yeroo dhokatetti ammoo bilbila harkaa kan ofiisaatiin bilbilee akka dhokachaa jiru namootatti himuusaa eeruudhaan manni murtii kun sagalee waraabames dhaggeeffachuusaa ibseera. gama biraatiin himatamaa sadaffaa kan ta'e abdii alamaayyoo ji'a lamaan dura wabii qarshii kuma kudhaniin kan bahee dhimma isaa ala taa'e hordofaa ture dhaddachi har'aa namni kun kan balleessaa hojjete ta'uu mirkaneeffadheeraa jechuun murtee balleessummaa irratti dabarsee hanga murtiin xumuraa kennamutti mana hidhaa akka turu jechuudhaan ajaja kenneera. manni murtii olaanaa dhaddacha lidataa ramaddii lammaffaa farra shoror keessaaf dhimmoota heera mootummaa yaada murtii adabbii irratti bitaaf mirga dhaggeeffachuudhaaf adoolessa saddeet bara kuma lamaa fi kudha sadiitti beellameera. artiist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012tti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti bakka addaa kondomneemii Galaan jedhamutti rasaasaan rukutamee ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hawaasni kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan Itoophiyaa ammaan dura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Mootummichi naannoo Tigraay ibsa baaseen humnoonni Eertiraaf naannoo Amaaraa naannoo sana keessaa akka ba'an naannicha keessatti baladii sadarkaa addunyaa geggeessuu dabalatee walquunnamtiileen hundinuu akka banamanii fi qaamni humna nageegumsaa mootummaa kamiyyuu Tigraay akka hin seenne kanneen jedhan dabalatee haal dureelee tarree jira. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Bafqaaduutu dhiyeessa.
Yeroo ammaa mootummaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru addi bilisa baasaa saba Tigraay labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa baase irratti deebii kenneen rakkina karaa nagaatiin hiikuu irratti akka ejjennootti waan itti amanu ta'uusaa ibsee dhukaasa dhaabuudhaaf garuu haala dureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan qabxiiwwan gaaffii isaa tarreesseera. Haala dureewwan kana ilaalchisee ibsi ba'e kun akka jedhetti. haala dureewwan tarreessaman kana keessaa inni jalqabaa loltoonni mootummaa eertiraa fi hidhattoonni mootummaa naannoo amaaraa walloliinsaan dura bakka turanitti deebi'uu akka qaban ibse qaamoleen humna tikaa mootummaa eertiraa itoophiyaa keessa waan jiraniif isaanis bahuu qabu jedheera akkasumas fuulduratti mariin mootummaa eertiraa waliin taasisamu yoo mootummaa naannoo tigraayin xumura argate qofaa jedha ibsichi. Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatamee fi duguuggaa sanyii taasifame irratti warreen hirmaatan hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas qaamoleen biroo Garee mootummoonni gamtoomanii dhaabbileen qoratamanii yoo sadarkaa addunyaatti itti gaafatamaniidha jedha. Gargaarsi namoomaa karaa geejjibaa hundaanuu fe'amee warreen gargaaramuu qabuu fi yoo ga'uu danda'e namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii bakka turanitti deebi'anii miidhaa isaanirra ga'ee fi yoo beenyaan kaffalameef qofa akka ta'e gaafateera ibsichi. Tajaajilli hawaasaa ibsaan bilbilli baankiin balaliin xiyyaaraa barumsi tajaajilli fayyaa fi daldalaa ittuu walirraa hin citin yoo hawaasa qaqqabuu danda'e. Akkasumas balaliin xiyyaaraa sadarkaa addunyaa yoo buufata xiyyaarota naannoo Tigraay keessa jiran irraa jalqabameedha jedha. Itti aansuudhaanis baajanni mootummaan federaalaa bara 2013 akka lakkoobsa biyyaatti Tigraayiif ramade kallattiidhaan mootummaa sabaan filatamee fi akka galii ta'uu qabu gaafatee humni tikaa mootummaa federaalaa kamiyyuu yoo Tigraayin hin seenu ta'e murtii dhukaasa dhaabuu fudhannaa jedheera. Gaaffichi itti fufuudhaanis. Seeronni fulbaana yookiin maskaramii 25 as bahan akka fudhatama hin qabanne yoo taasifamanii fi seeronni Tigraayin ilaalchisanii bahanii yoo haqamanidha jedheera. Kanumatti dabaluudhaanis hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Tigraayii fi warreen biroo yoo hiikaman qofaa jedha. Dhumarrattis haaldureewwan caqasaman kun hundi hojiirra ooluu isaanii qaamni hordofu yoo kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ta'e qofaa kan dhukaasa dhaabuu dandeenyu jedheera ibsii mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'e kun. Kanumaan walqabatee ibsii adda bilisa baasaa saba Tigraay irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti yeroo ammaa dhaabichi naannoo Tigraay caalaadhaan waan to'achaa jiruuf qaamoleen gargaarsaa fi miidiyaa Tigraayin seenanii socho'uu ni danda'u jechuu isaa gabaasni Mulgeetaa Atsibaa Maqalee irraa VOAdhaaf gabaase ibseera. Dhimma haaldureewwan dhukaasa dhaabuu kanaan walqabate ibsa mootummaan naannoo Tigraay baase kana keessatti akka caqasametti waraanni mootummaa federaalaa Tigraay keessaa kan ba'e mo'atameeti malee qotee bulaadhaa fi yaaduudhaaf miti jedha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haaldureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse kanarratti kallattiidhaan deebiin kenne amma ammaatti nu ga'uu baatus muummicha ministeeraa dabalatee aangawoonni mootummaatii fi waraanaa sababa dhukaasa dhaabuu irratti ibsa kennanii turan. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad torban darbee turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti ibsa kennaniin sababa mootummaan federaalaa waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu ibsan raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti dugda duubeedhaan waan itti dhukaasamaa tureef deebisanii uummata irratti dhukaasanii Sabaa wajjiniin waldhabuu waan hin barbaannee fi akka ta'e caqasanii sabni Tigraay yeroo haara galfii argate akka itti yaaduudhaafi jedhan. Sanaan alatti immoo ganna kana keessaa waan dursi kennuu fi nurra jiru waan qabnuuf qarshii keenya, nama keenya, hidhannoo keenya qusannee gara isa caaluutti yoo xiyyeeffanne wayyaa kan jedhuudhaafi jedhaniiru. Akkasumas deetaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen dhiibbaan hawaasa addunyaa waan cimaa deemeef akkasumas qotee bultoonni carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaaniitiif dhukaasa dhaabuudhaa fi murtii raayya waraanaa baasuu fi sababa ta'uu isaanii dubbatanii murtichi murtii siyaasaatii jedhanii turan. Qondaaltota waraanaa keessaas Leetanaa Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa torbee darbee gaazexeessootaaf kennan irratti. Addi bilisa baasaa saba Tigraay yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan Itoophiyaa yaaddessu gochuu hin danda'u. Kanaafuu naannoo Tigraay baanee dhimma yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uun barbaachisaadhaa fi dirqama waan ta'eef jechuun isaanii ni yaadatama. Dhaggeeffatoota keenya dhimma kana ilaalchisee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goonee hin milkoofne. Fuula duratti akkuma deebii arganneen isinii dhiyeessuu yaalla.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunivarsiitiin amboo barattoota haaraa kuma sadiif dhibba shanii ol simachuusaa beeksisee jira. barattoota simataman keessaa hagi tokko ganna yeroo barattoonni eebbifamanitti mooraa yuunivarsiitii seenuun keenya nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan. vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoon taasisamu laaffataa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru barattoonni kun. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa barana gara mooraa seenaniif simannaa taasisuu isaa beeksisee jira. Haala simannaa barattootaa ilaalchisuun pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo isaan haaraa dhiyeenya muudaman Dr. Baay'isaa Lataa ni dubbatu.
Bara kana bara 2013tti barataa haaraa waxabajji 24-25 simannee jirra. Barattoonni keenya malee seenaa jiranii guyyaa lamaan sunitti barattooti gara yuunivarsiitii keenyatti ramadaman haaraa 3,500 ol ta'an simachaa jirra. Barattoota kana akkuma beekamu barnoonni bara kanaa xiqqoo sababa dhibee koovid wajjin wal qabatee of eeggannoo guddaadhaan kan adeemsifamu ta'a.
Naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa gara Yuunivarsiitii Amboo barattoota dhufan keessaa hagi tokko waqtii gannaa mooraa Yuunivarsiitii barnootaaf seenuu isaanii ilaalchisee waan itti dhaga'ame ibsanii jiru.
Ibrahim Nuuroo Muummee godina Dargee Baanaa Baddannoo Araddaa Jibiyyaa. Aniin dhufee akkasitti baranaa sababa horonaa fi hanqanaa irraan ka'e yeroo dabarsinee ganna samarii istudantii taane dhufnee jechuudha hin gadda hono torbee tokko caallee galune amma hono har'as geenye jechuudha ammoo bareedduudha ammoo haalli jireenya si qilleensi sitii isaa argee bulama fakkaata baay'ee bareeda. Simannaan bareeda ture bakka haala gaariin isaa hamismeesanii jira. Sila ganna kana waan tolu ture garuu gaa maal goona hara yeroo tanaan dhufe yeroo tugaa kanan nu godhe malee silaa waan tolu bareeda haalli qilleensaatiif bareeda ture.
ስሜ ምህረት ታደሰ ይባላሉ። የመጣው ከደብረ ታቦር።
ምህረት ታደሰን jedhama. ደብረ ታቦር irraan dhufe haalli baruuf barsiisuu amma hin eegalamne osoo bona barannatee ganna kana warra keenyatti deebinee isaan gargaarra turre sababaa koovid kudha sagalii haalli baruuf barsiisuu ni ulfaata jedhee yaada jedhe.
Maqaan koo Tsiyoona Baatiin jedhama. Godina Buna Beddellee magaalaa Beddellee irraan dhufee kannaan dhufuun baay'ee cimusi kaayyoo keenyaaf jennee bakka galma keenyaaf jennee dhufne irraa jechuudha yeroo baay'ee teenyadha garuu baay'ee mana taa'us baay'ee namatti cima garuu kutannoo keenya kaayyoo keenya boriitiif jennee garuu dhufne irraa jechuudha.
ስሜ ኩራባቸው ክብረት እባላለሁ። የመጣሁት ከዋግ ኽምራ ነው። እንደ ትምህርቱ ኩራባቸው ክብረትን ጀደማ ዋግ ኽምራ irraan dhufe barnoota ilaalchisee yeroo dhiyootti jalqabna odeeffannoo jedhutu jira ganna dhufuu keenyaan wal qabatee kun waan addaati amboon baay'ee miidhagdee jirti akka duraanii miti rakkoon nageenyaas hin jiru hedduu gammanneerra jedhe.
Haabil Shawammana የመጣሁት ከአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ነው።
ሀብል ሸዋመነን ጀደማ ፊንፊኔራን ዱፌ የሮ ጀልቀባቲፍ ከንን ገራ አምቦ ዱፌ ሲመና ጋሪቱ ኑፍ ታስፈሚ ከናን ዱራ ወጠበጂ ፋዶሌሰ ኬስ የሮ በረቶትን ኤቢፈመንን ቤካ ኑቲ አሞ ገረ ዩኒቨርሲቲ ሴኔ ጅራ አናነት ቶሌራ maaliif yoo jettan mana taa'uun baay'ee na nuffisiisee ture akka hin jireenya haaraa eegaleettan fudhadhaa. jette barattootni kunneen eeggannoo vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamaa jiru walqabatee waan taajjaban akkasitti dubbatu.
koronaa waan akka baddee takka daalaa namni maaskii irraa manoo haa deema haa qabuus durmi haa deema jechuudha maal irraa hanqee annaan galle gaa namayyuu nama deemu illee haateen deemu gaan anis maal irraa hin kaaddaa jechuun dagaamtee mana haa'e silaa haatanii deemanii bareeda haa koronaa kun hin dhaabbanne meeta addunyaa irraa shororgeessaa jira.
ምንም ማስክ ያደረገ ሰው አላየሁም።
namni haguuggee afaanii funyaanii godhatee mul'atu nuti sofirraa baasnee keenye koronaan ammallee jira namoota dhukkubsatan illee anuu beeka osoo haguuggee afaanii funyaanii godhachuudhaan koronaarraa of eeggannee gaariidhaan jedha jette. pireezidaantiin yuunivarsiitii amboo dooktar Baayisaa Lataa weerara koovid kudha sagalii dursanii ittisuuf waan ni hojjetama jedhan kunootti.
Amma dhibee koovidii kanaa wajjin wal qabatee of eeggannoon taasifamu harcaatiin ni mul'ata. Haa ta'uti garuu akka yuunivarsiitiitti barattoonni of eeggannoo akka godhan mana nyaatattis haa ta'u waalattis yeroo deemanitti haguuggee afaan funyaaniif afaan akka godhatan jajjabeessaa jirra. Haa ta'uti garuu harcaatiin tokko tokko ni jira. Isuma wajjin wal qabsiisnee guyyaa boruu barattoota keenya kaampaasii lamaan itti argamaniif kaampaasii isa guddaa barattoota sooshaal saayinsiin ramadamanii fi kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti teekinooloojii hojii keessatti ramadamanii jiran orienteeshinii kennan jennee yaadna. Orienteeshinii wantoota irratti kenninuuf keessaa tokko dhimma koovidii kana ta'e jechuudha. Barattoonni of eeggatanii barumsi haala fayya qabeessa ta'een akka barataniif orienteeshinii kennan jennee qophiirra jira.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saanaaraa dhiyeenya muudaman ta'uu walqabatees akkaataa ittiin hojjetan irratti ibsanii jiru. Dooktar Baayisaan.
Egaa yuunivarsiitiin keenya waggoota darban keessatti hawaasa wajjin walitti siqeenyaan hojjechuu keessatti waan hawaasa fayyadan hojjechuu irratti cimina guddaa qaba. Egaa jijjiiramni taasifame kanarratti anis miseensa yuunivarsiitii kanaa waan hin tureef waan yuunivarsiitiin keenya kanaan duratti ture osoo duubatti hin deebisin immoo cimsine ergamni nuti qabnu yuunivarsiitiin bakka kamittuu haa dhaabatu ergamni isaanii guddaan tajaajila hawaasa tajaajiluudha waan ta'eef tajaajila hawaasa keenyaaf kenninu bu'aa hawaasa keenyaaf waan buusa jennee yaadnu irratti osoo duubatti hin jedhin cimnee kan hojjennu ta'uu jechuudha. wantoota kanaan dura turanis cimsinee kan itti fufnuu fi yuunivarsiitiin keenya ergama kallattii kaawwate sun irratti yeroo gabaabaa keessatti bakka yaade akka ga'uuf manaajimeentii yuunivarsiitii barsiisota hawaasa yuunivarsiitii hawaasa naannoo wajjin waliin ta'uudhaan cimnee kan hojjenne ta'uu ibsu. barbaada.
Yuunivarsiitiin Amboo sagantaa barnootaa garaagaraan digirii jalqabaa hanga digirii sadaffaatti barattoota kuma soddoma ta'an barsiisaa jiraachuusaa beeksisee jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Melkaa Amboorraa.
Kun Waashintan Diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a yeroo Indippendensi Day yookaan guyyaa walabummaa Yuunaayitid Isteetsi ayyaaneffamaa jiru kanatti mootummaan Baayiden yeroo kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti talaalii fudhachuu irratti mamiinaga tokko jiruu fi akaakuun vaayirasii koronaa haaraan ammaataa jiru kanatti gama dhukkubicha faccisuutiin tarkaanfiilee gaarii agarsiisaa jira. Gabaasaa Jisus Meen Oonii tujubeetu dhiyeessa.
Adoolessi afur guyyaa Yuunaayitid Isteetsi ayyaana walabummaa ishee itti kabajjedha. Ayyaana yaadannoo hundeeffama biyyattii kan waggaa 245ffa. Waggaa kana adda citee ka ture maatiin walitti dhufee ayyaaneffannaan hawaasaa deebi'ee haara'ee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif giifti dureen Jiil Baayidan namoota yeroo balaa dursanii birmatan kuma tokkoof aangawoota waraanaa Waayit Haawusitti afeeruudhaan irbaata waliin qooddachuun kan waggaa waggaan innaa ayyaana walabummaa geggeeffamu. agarsiisa xaaxee bakka itti dhiyoo jiru naashinaal mool bakka jedhamurraa daawwataniiru. niiwuork keessaa xaaxeewwan 65,000 halkan idaa xaaxeffamuuf dhiyaatanii jiran. hawaasaaleen gurguddaa fi xixiqqoon guutummaa biyyattii keessaa agarsiisa ofii isaanii qopheeffachuudhaan galgala kaleessaa xaaxee xaaxessuun ayyaana kana kabajan. maatiiwwan hedduunis boroo ofii isaaniitti walga'uudhaan firoottanii firiyoottan baatii hedduuf waliin argin turan waliin wal ga'anii jiran. kaan isaanii erga vaayirasiin koronaa yuunaayitid isteetsi keessatti argame baatii bitootessaa bara 2020 qabee waliin argin turan waggaa tokko dura ka turetti adda ka ta'e sanbataa qabee lammiiwwan ameerikaa miliyoona 47tti hedaman xayyaara yookaan konkolaataadhaan imaltuu ka dhaqan ta'u waldaan awutoomobilii ameerikaa beeksisee jira kunis kan waggaa darbeerraa dhibbarraa harka 40 ol guddate.
We're heading into a very different summer compared to last year. A bright summer.
Lammiiwwan ka waggaa dabree waliin ennaa wal bira qabamee ilaalamu bona baay'ee adda ta'etti deemaa jirra. Bona ifaa kadhannaa keenyaan bona gammachuu ta'uuf jira.
Waggaa darbee yeroo akkasii lammiiwwan Ameerikaa hedduun guyyaa walabummaa biyyattii haala itti kabajan qabbanaa ture yookaan qaruman kabajin hafan. Kunis biyyattiin weerara COVID-19 yeroo lammataaf waan ishee mudateef jecha. hoogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii dr antoonii faawuchi ennaa sana akkas jedhanii turan.
We have now a very large outbreak. There have been, as you probably know, close to 140,000 deaths.
Amma weerara guddaan nu mudatee jira. Tarii akkuma isin beektan namoonni kuma dhibba tokkoof kuma afurtama ta'an du'aniiru. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo vaayirasichaan qabamaniiru. Kun oduu akkaan yaaddessaadha jedhan. innaa bulchiinsa tiraamp talaalliin milkaa'ina qabu hin qophaa'in waan tureef covid-19f deebii kennaa ka turan kutaalee biyyaa turan sun immoo yeroo tokko tokko qajeelfama ba'een faallaa deemaa ture lakkoofsi namoota koronaan du'aniis guyyaatti kuma tokkoof dhibba tokko ga'ee ture amma garuu haalli isaa adda jijjiiramaawwan jiran gurguddaan talaalliin argamuusaa akkaataa dhukkubsattoota covid-19 itti wal'aanamaniif wal'aansa nuti itti gargaaramnuuf. sanarrattis ragaa guddaa qabaachuu dhabuudhaa jechuudhaan hayyoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiran bulchiinsi baayiden yeroo ammaa talaalliin miliyoonni dhibba sadiif miliyoonni digdamii ja'a ol namootaaf kennamuutti gammadee jira dhibbarraa harka shantamii afur kanneen ta'an lammiiwwan ameerikaa guutummaan tallaalamanii jiru garuu shakkiin tallaalicha ilaalchisee ammayyuu jira pireezidaanti baayiden lammiiwwan biyyattii hanga adoolessa afuriitti dhibbarraa harki torbaatamni kan ta'u talaallii fudhatu ka jedhanii turan hin milkaa'in hafe. hayyoonni eegumsa fayyaa weerara dhibee kanaa ittisuuf akkasumas waggaa ittaanu ayyaana walabummaa kan adoolessa afurii daran akka gaariitti kabajuuf tattaaffiin addunyaa ka qindoome jiraachuu isaa irratti hirkata qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 1,285 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.